iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ku rubuga rwa interineti twumvikanira kuri www akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ikaze mu kiganiro muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikaze inshuti mwese muduteze amatwi hir- aho muri hirya no hino ku isi yaba kuri radiyo cyangwa se no ku mbuga za interineti indirimbo nka paradizo y'umuhanzikazi priscilla w'umunyarwanda yakoze afatanyije na medi yaciye agahigo mu rwanda ko kurebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito imaze isohotse uyu munsi muri studio yacu kuri telefoni kuva i san francisco muri leta ya california turi kumwe n'umuhanzikazi umuratwa priscilla uzwi mu buhanzi nka princess priscilla ikaze mu kiganiro muri isanga aho muri california ndabizi ko bikiri kare priscilla
murakoze cyane bidinda tuje mwese n'abari kutwumva icyumweru cyiza icyumweru cyiza nawe kandi twizere ko ah, abakunzi bawe bagutegereje kuri telefoni kugira ngo ah, ba- ube wasubiza bimwe mu bibazo bashobora kuba bafite ariko mbere y'uko dutangira reka tubanze tubumvishe iyi ndirimbo
nsanze urukundo ruruta byose kwihishira ni ukwibeshya
Nanoko sasa yeah. Nzahora ngukunda yeah.
nk'ahantu bwa nyuma yeah. tambuka oya ntutinye kugwa turi kumwe abifuza ko nabivamo ntibazi yuko ari wowe ngwino tubijyane bucece kuva nakumenya wanyibukije umudendezo tujyana umurikiye izuba rirasa duhuza amaso nkananirwa kwifata
iyo ni indirimbo nka paradizo y'umuhanzikazi priscilla yakoranye na mugenzi w'umunyarwanda medi iyi ndirimbo ikaba yaciye agahigo mu rwanda ko kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito imaze isohowe priscilla mbere na mbere felicitasiyo kuri iyo ntambwe wateye murakoze cyane bivuze iki kuri wowe
Ah, mu by'ukuri kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane ah, nta- ntabasha gushyira mu magambo nk'uko bikwiye Ah, ntako bisa gukora ikintu ah, akazi kawe nyine ugakunze ugashizeho umutima wawe wose ka- kaka- ngo umusaruro wako uka- ukarenga ibyo wi- wi- wibazaga cyangwa se ibyo wa egisipekitingaga kuri iyo so mu by'ukuri kuri njyewe ni intambwe ikomeye ni ni acivumenti ikomeye kuri njyewe narabyishimiye cyane
iyi ni nayo ndirimbo yawe ya mbere e, irebwe cyane kurusha izindi nibyo hanyuma se ah, ah, hari abantu benshi bakunze kwibaza ubundi ku- kugira ngo indirimbo yawe irebwe n'abantu benshi ah, hari abajya bavuga ngo hari n'igihe ushobora kubyungukiramo cyane cyane face ah, youtube ikagira icyo ikugenera ibyo bintu niko bimeze
Um, icyo kintu ni cyo youtube ifite ukuntu um, yishyura umuhanzi bikurikije nyine ababyuwazi donc abantu barebye icyo gihangano cyawe um, gusa nkatwe ngo miliyoni kuri twe ni ni ni nyinshi kandi kuko um, aba ariko ngo amafaranga ntabwo aba ari meza nk'uko abantu babitekereza gusa twe kuri iki si cyo cyangombwa icyangombwa ni uko ibihangano byacu biba byakunzwe n'abakunzi bacu bakanabyitabira kubireba icyo ni cyo cyangombwa ni iki wabwira abo bakunzi bawe barenga miliyoni bamaze kureba iyo ndirimbo yawe ndabashimira cyane vema bitagira urungano nda- nda- ndabashimira cyane ku kuntu bak- bakomeje kumushyigikira kugeza n'isaha kubona nkora igihangano bakacyitabira bakacyishimira mu buryo bugaragara nk'ubwo ngubwo So, ndabashimira nta kindi ni ugukomeza kuba- kuba- kubasaba gukomeza kuza kunshyigikira no ku- no kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo um, nkomeze nkore ibintu bibagera kandi um, biri- biri ku rwego rwiza hanyuma se ah, ibyo ari byo byose ah, iyi iyi ntambwe wagezeho ni intambwe ishimishije cyane ariko nanone hari n'amasomo uyikuramo kugira ngo n'ubutaha indirimbo zawe zijye zirebwa n'abantu barenze ah, abarebye iyi ngiyi Ah, nk'isomo wakuyemo ni irihe priscilla
Um, isomo ryo mbo- ni- ni- ni- ni nkaho ubu mfite ngewe ni uku- ni gukora indirimbo um, reba umuntu yitondeye um, mu rwego rw'amashusho no mu rwego rw'imiririmbire um, so yeah, umuntu ak- a- nkafata umwanya nkakora ibihangano bi- bi- bi- binogeye amatwi binogeye ijisho Uh, yeah, so nicyo nakoze kuri ino ndirimbo ni ni indirimbo vraiment yat- yatugoyeho yadufashe umwanya utari muto Uh, so icyo kintu rero twibanzeho kikaba aricyo cyatumye n'umusaruro uba mwiza ni iki wavuga ku bufatanye ah, wagiranye na mugenzi wawe medi Ah, ese kuba warayikoranye na medi nabyo hari icyo bishobora kuba byarongereye kugira ngo irebwe n'abantu benshi cyane
Ah, Meddy ni umu- ni umuhanzi zema dufite u- u- w'icyitegererezo navuga mu rwanda u- ufite zema potential i- irenze icyo abantu batekereza gusa um, indirimbo ku- ubwayo yo ni igihangano cyiza no kuba ari Meddy ni nayo byo ni byongeraho ikintu of course kuba ari nk'umu- umuhanzi ukunzwe cyane kandi ushoboye ariko igihangano ubwacyo cyari cyari um, cyari perfect uko navuga indirimbo ni nziza videwo ni nziza Uh, kandi burya iyo abantu babiri bahuye nyine abaha abakristo babiri baba- baba- bashoboye bahuye nta kabuza havamo ikintu gikomeye ubutumwa ese muri- buri- bukubiye muri iyo ndirimbo ni nk'ubuhe priscilla
Ah, ubwo butumwa bukubiyemo nta bundi ni ni- ni- ni urukundo uburyo turirimba twese um, donc gukunda umuntu bya bindi bitari bizi uburyarya bibi um, biri positif kugeza ahantu wumva uri nko muri nka paradizo donc twaririmbaga nyine ibintu bibaho uh, iyo feeling rero abayumva abay- abayifite um, yeah, niyo twaririmbaga muri make iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko radiyo ijwi ry'amerika yumvikana ku mirongo ya fm mu burundi no mu rwanda mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema ikiganiro ni muri isanga uyu munsi umutumirwa wacu ni umuhanzikazi priscilla w'umunyarwanda ah, uherutse gukora agahigo mu rwanda ubwo indirimbo ye yarebwaga n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito cyane imaze isohowe Ah, kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi reka dufate antony antony mwiriwe neza
mwiriweho muraho muraho muri amerika turaho neza wowe uri hehe
yewe ndi mu rwanda aho bita mu karere ka rubavu ku gisenyi Eh, mu- murakomeye ku gisenyi
ku gisenyi turaho n'ivumbi ryinshi izuba rimeze nabi naho muri amerika niko bimeze twebwe akavumbi ntabwo ari kenshi cyane
Ah, ikibazo ah, cyawe twishimiye cyane ko Ah, twishimiye cyane kuba mwaduhaye umwanya mu kiganiro murisanga ni ikiganiro cyiza cyane Mm.
Ah, tukaba twarishimiye cyane umutumirwa mbanje gusuza prince iyo Fran- san francisco muraho
priscilla priscilla urumva
umva priscilla baragusuhuza
muraho murakomeye amakuru yanyu
turaho turakomeye cyane Ah, tura- turi- turi- turakenjoyinga ukuntu indirimbo yawe ya- yabashije kugeza abantu miliyoni kuri youtube kandi natwe tu- twabigizemo uruhare mu kugira ngo ah, igere kuri kuri iyo levo imaze kugeraho tura- kandi turash- turishimira ku ne- levo umaze kugeraho Ah, ariko nkaba mfite akabazo ko nababaza yego
Ah, aho ngaho muri amerika u- dukurikije ukiba hano mu rwanda du- umuntu akurikiranye umuziki wawe guturuka kera muri za bibiri n'icyenda bibiri na cumi gutyo utari wagenda miziki yawe na miziki ufite muri leta zunze ubumwe za amerika biragaragara ko harimo diferansi ifatika Ah, ni ni iki ubona muri amerika indasitiri yawe byagufashije kuba wo- wagera kuri revo mbese ugatera n'intambwe ikugeza ku muhanzi wa mbere u- ugejeje miliyoni kuri youtube
Um, nta- nta kindi navuga ko gusa ari imikurire donc mu buryo buri personel no mu buryo bwo- bw'imiririmbire Ah, so, ku- kumva indirimbo nakoraga mu- muri bibiri n'icyenda n'izo nkora ubu ngubu ziratandukanye mu buryo bw'imiririmbire Ah, so, yeah, navuga ko ari ari imikurire donc mu buryo bwo bw'imiririmbire n'uburyo buri personel nicyo navuga vraiment niryo tandukaniro
antoni turagushimiye cyane keretse niba hari ikindi kibazo ufite
mfite ikibazo kimwe na- n'igitekerezo nkaba nkahita ndangiza kandi ni bigufi Mm.
Ah, ikindi kibazo namubaza ese buresira biragaragara yuko muri aka karere umaze gufatisha kabisa mu- muri aka karere um- u- umaze kubaka izina haba mu rwanda aho izina amaze kurifata mu burundi baragucuranga kenya ku mativi yaho ngerageza kubona bagukina uganda naho ni ubuvugwa ese ni iki ah, nk'umuntu wamaze kugera muri indasitiri ya mbere kuri iyi sarurema indasitiri ya amerika ni icyo ugiye gukora ngo noneho tukubone ah, uri on shine uri ku- gukorana n'abo basitari bara- bari aho ngaho muri amerika ese waba waratangiye kugira kontakite nabo ba abo ngabo ba Chris Brown dukeneye kubabonana nabo ba ba niyo n'abandi
hanyuma tanga n'igitekerezo cyawe hanyuma tu- turangize dufite abandi kuri telefoni antoni
ikindi ki- ikindi gitekerezo igitekerezo mba- mfite Mm.
ni uko ni uko iyi radiyo yanyu mbese nyine ni- nigiye kujya iruhande rw'ikiganiro hagati radiyo yanyu hano mu karere hano mu mu majyaruguru u rwanda ndetse no mu burasirazuba bwa kongo ntabwo tubakurikira neza ntabwo tubumva mbese natwe ni ukuba tubafatishije tutumvise ariko ntabwo ntabwo tubumva antoni icyo kibazo abantu benshi bamaze kukitugezaho turimo turagerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ah, mujye mutwumva hari iminara yacu barimo kubaka aho ngaho hirya mu mujyi wa goma ah, biramutse bitunganye neza ah, ndibaza ko icyo kibazo kizaba gikemutse
Ewa, murakoze mubikoze imana ibahereza umugisha kabisa urakoze cyane antoni reka dufate na emi emi mwiriwe neza
mwewe uri hehe
ndi kigali ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo
ndabanza gushimira ijwi rya amerika ryo ryadutumiriye purisira Mm.
na purisira amushimira amubwira ngo akomereze aho ku bihangano bye turabikunda cyane mu rwanda rero mfite ibibazo murakoze cyane Mm.
ndagira mubaze Mm.
Ba- bamaze igihe kinini cyane bavuye inaha iwacu mu rwanda Mm.
tugenda twumva ibihuha ngo ba- ngo ba- ngo bazagaruka bakavuga nk'ukwezi ngo bazaza gukora bakavamo nk'ukwezi ngo wenda ukwezi kunuku bazaza gukorera gukorera ibitaramo mu rwanda ngo baze badusure bika- ukwezi kukagera ari itariki bikarangira tutababonye Mm.
baragira umubaze atubwire byibuze baba bari gupanga byibuze kuzaza ku- kuzaza mu rwanda we na basaza be abo ba medi na ba dedeni Eh, akandi kabazo Mm.
kandi kabazo nagira ngo mubaze a- abwire abakunzi b'ijwi rya amerika indirimbo akunda
urakoze emi mu- mu kanya priscilla aragusubiza reka dufate na leonce leonce mwiriwe neza uri hehe leonce
niba ujumbura pe amakuru yanyu ni amahoro
ndamukiriza uwo mutumire ndashaka no kumwumva akajwi gato tuvugane nawe Eh, priscilla uh, uh, uyu mukunzi arifuza kuvugana nawe gato
mukomere ku makuru yanyu
nawe turashima by'integakiba amakuru yiwawe se ni meza natwe turashima imana dore ndumva uciye ubwenge urunkerebutsi nge ndashaka ko ama nabona indirimbo zawe sinzi ko wampa urubuga rwawe ukazohereza uzo- uzo- uzo- uzohereza
Um, ngo indirimbo zanjye ubu ndi ku- ndi gukora uko nshoboye kugira ngo uko za- zaka- zakabaye zose nshire um, iTunes, um, ko umuntu uwo ari we wese aho ari we wese ku isi yabasha kuzibona mu buryo bworoshye Um, nibyo ndi Eh.
gukora so, uh, nkaba nza- nzatanga mu minsi iri imbere ko zahageze zose maze maze kuzishyiraho nazi nabitunganyije neza ni muri ino minsi dore ndifuza ndifuza kuba mu ba mbere cyangwa mu ba kabiri kubona indirimbo zawe pe kuko abantu benshi barazikunda cyane nanjye ntabwo nareka kuzikundaga U- urako- urakoze leonce uh, Pris- ariko se reka reka ndamutera intege ego ndamutera intege nk'umwigeme cyangwa nk'umupasoni yoba a- ari mu bantu baciye ubwenge eh, bakora ibintu nk'ibyo Ndi bya bose mm.
ndamutera intege akomere kabisa turamufashe mu mugongo n'aho atacyo twamufasha turi kumwe nawe turamuteye intege murakoze cyane urakoze leonce uh, priscilla hari ikibazo cya anthony yarabaje niba uh, uteganya kugira ubufatanye na bamwe mu bahanzi bakomeye hano muri leta zunze ubumwe za amerika hanyuma emi nawe ndibaza ko yavuze ku kijyanye n'igihe muteganya kuzajya gukorera ibitaramo mu rwanda
Ah, bon ya so na nahera kuri icyo ngicyo cy- cy'ubufatanye ah, yambajije ngo ni iki ni ntega gu- ntega- nteganya gukora kugira ngo ah, nkomeze donc ngire imbaraga mu byo nkora so nta kindi ni ugukora cyane cyane vraiment mfite ibihangano byinshi byinshi cyane nteganya gusohora bi- mbonzi no gukora kuri album yanjye ya mbere Ah, so ya so ni icyo ni ugukora cyane gushira imbaraga mu mu- ah, muri muri karite y'ibintu nkora kuko niyo izafungura imiryango donc mpuzamahanga kugira ngo umuziki wacu ugere nawo ku rwego mpuzamahanga kandi rushimishije naho kuba nakorana n'abandi bahanzi cyane cyane abinaha aho ngaho ah, ya- yaba yavuze niyiperezanta ntabwo ntabwo nza- nzayitisha yaba ari ikintu cyiza cyane Eh, naho ibitaramo mu rwanda ah, ndavuga ku giti cyanjye wenda na bagenzi banjye navuga ko ari ikintu twese dushaka ni icyifuzo ah, njyewe cyanjye mfite vuma kandi nzi ko ah, igihe nikigera nzataha mu rwanda iwacu nkakora ibitaramo bitandukanye nkataramana n'abakunzi banjye So, ah, ntabwo ariko mu by'ukuri nzi ngo isaha ni iki cyangwa igihe ni iki ariko nkaba nzi ko ah, bizaba bisa umunsi umwe kandi tuzabitangaza vuba urakoze priscilla hari n'undi watwandikiye ku rubuga rwacu rwa facebook yitwa munyentwari gerard yagize ati mumbarize uwo muhanzikazi muti kuki abahanzi benshi iyo bateye imbere eh, mu buhanzi bihutira kuva mu bihugu byabo na cyane cyane aha mu karere ka afurika y'uburasirazuba ngo ni- mubona ako karere kazatera gute imbere muri muzika wasubiza gerard
Ah, bo icyo kintu njye si- si ko nkibona kuko ntabwo ah, in- intego mu by'ukuri aba ari iyo kwihutira kuva mu gihugu kuko amaherezo n'aho umuntu aba yaragiye turacyaririmba indirimbo zo mu by'iwacu donc bon, zo mu mu rurimi rwacu ziri- zo mu kinyarwanda Ah, tu- dushishikajwe no guteza ahubwo umuziki wacu imbere tukaba twanawumvikanisha ku rwego mpuzamahanga so um, ntabwo rero intego burya yari iyo kuva mu gihugu ngo tugende ahubwo ni ah, ni gahunda nyinshi ziba zajyanye umuntu nkanjye najyanye no kwiga ndumva atari ikintu kibi ariko umuziki nya- nkaba nkiwukora nkaba nkora umuziki w'umukinyarwanda nkaba ndi umunyarwandakazi ah, ya, kandi nkaba nshishikajwe no kuba uwo muziki wacu wamenyekana ku rwego mpuzamahanga urakoze priscilla kuri telefoni kandi turi kumwe na jean marie jean marie mwiriwe neza
Mwiriwe neza ndabumva uri he jean marie
mboce ndi bucumbura ikibazo cyawe
ahubwo ni mbo banza ndamusize umutumire arakumva priscilla Mm, na cyane cyane namutera intege akomere ku ibanga sibo hariho benshi babyifuza ariko byabananiye gushika ko we mbere namushimira ko yitwararika ni abantu yabyitwararike kumbure n'abandi bigeme nkawe bazabona ko nabo ba- amajyambere yabashize nabo bakoreho baca ubwenge murakoze urakoze jean marie reka dufate na benjamin benjamin mwiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi mu burundi mu- mu bumanuko bw'uburundi mu ntara ya bururi ku musozi wa mahonda mahonda ni amahoro
ni amahoro cyane ni amahoro namwe natwe turi aho tumeze neza
Eh, muragize neza muganashaka kuvugana n'uwo muririmbyikazi nanjye arakumva
nagomba ndakumenyesha ko indirimbo zacu ino i burundi cyane cyane no mu burundi zidushyikira kandi tuzi- zitunezereza Ah, ndabyishimiye cyane murakoze cyane
nagomba ndakubaza akabazo gatoya yego ndakumva
mwoba mwoba muri mwoba mutegekanije ikina cyane cyane guteza imbere aka karere kacu ko muri Eastern African Community na cyane cyane mu Burundi mu Rwanda uba muguza muranisha ibiteramino cyane ntimu- mugahindura kuza muraguma iyo muri Amerika cyangwa mu bindi bihugu
Ura- urakoze ah, benjamin mu kanya priscilla aragusubiza reka dufate na guillaume guillaume mwiriwe ikibazo cyawe
niba ndamukiza umutumire ko tumukunda cyane rwose arakumva murakoze cyane ndi mu kirundo Mm, ikibazo
gusa oya ni nkintererano ahubwo nashaka namubwire gusa uwo umwigeme Mm.
kubera akomeze ku ibanga yatoranyije kuko imana yaramutoranyije mu bandi bigeme bo ngaho nyine mu rwanda ku ndirimbo ziwe zishizanye rwose zirakutineza ngaha mu kirundi tukazumviza cyane cyane no mu gihugu cyose cy'uburundi ahubwo novuga ati ahubwo yuko mwamwere ku isi rya amerika mwufata bati ni nk'akabazo mubanda bibarye hagati nka mwebwe ariko mwufata nk'igihe nyine mukavuga ati reka du- ducuraranye indirimbo ziwe zose iki kiba kibazo cyokunda
ntago ah, indirimbo zose twasho- twazibonera umwanya kugira ngo tuzicurange zose icyarimwe ariko iyo tubonye umwanya tunyu- tunyuzaho tuka- tugacuranga indirimbo z'abahanzi cyane cyane abo mu karere kacu
rero ntacyo cyane cyane nk'izo- nk'iziwe zose hakagira n'ikiganiro kiwe gusa gitaka ari iziwe gusa mukubitira iziwe kuko turamukunda cyane rwose kandi ahubwo ziwe zifuza nk'uko yoza nko guteramisha nyine mu kirundo buriya zirukunda kuri we
Ah, priscilla wasubiza Ah, ntabwo numvise ikibazo neza pardon ngo mushobora kuzateganya ukuntu mwazajya kuba kubataramira aho atuye mu kirundo
mu kuri twe ntabwo twagera mu karere ngo ntitugire i burundi burundi ni nk'i- ni- ni- ni iwacu naho so yatuzahagera rwose nta kibazo
urakoze eh, guillaume Ah, priscilla ah, wenda dusimbutse gato kuri iyi ntambwe wamaze gutera ibyo ari byo byose ah, ushobora kuba ufite imishinga itandukanye mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe ese nk'imishinga ya vuba ufite ni nk'iyihe priscilla
Ah, yego edi mfite indirimbo nshya ah, mbo izasohoka muri kino cyumweru tugiye gutangira ikaba ari indirimbo yitwa warandemewe Ah, ikaba yarakozwe na producer electric mu ba- mu- wa hano muri amerika So, ikazasohoka muri kino cyumweru kiri kuza nkaba na videwo yayo ndi kwitunganya ku buryo nayo izahita isohoka mu gihe kitarambiranye oya uje nshyashya mfite
Ah, ni ukuvuga ko mu cyumweru gitaha iyo ndirimbo uzayishyira hanze
yes mu cyumweru gitaha yego nibwo iri busohoke indi audio yayo na video yayo nkaba ndi kwikoraho nayo ikazahita isohoka nibyo niba atari ibanga iyo ndirimbo icurangitse eh, mu- mu- mu- mu- mu mu buhe buryo ni ni- wa- watubwira muri makeya
Ah, mbona avuga ko ari bodi rb yitwa warandemewe um, ariko ikaba ari rb iri- bo ijya kumera nka pop ukuntu Ah, so na- nararikira abantu kuzayumva no kandi ah, izabashimisha ndabizi I- iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema umutumirwa wacu uyu munsi ni princess priscilla aho tuganira cyane ah, ku ntambwe aherutse gutera indirimbo ye nka paradizo ikaba yaragejeje ah, abakunzi cyangwa se yararebwe n'abantu barenze miliyoni Ah, kuri telefoni turi kumwe na hakizimana hakizimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane uri hehe
ndi mpunzi iri ngaha ah, mu karere ka ibiyaga bigari ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye nagiye mbanze nshimire uwo mutumire ku ku ntambwe ageze ko anamusaba ko yotera imbere wewe kubera abona afite n'aho azivugiriza abandi baririmbyi nk'abo mu burundi arabona ko bitaboroheye ba- uhirahira ukaririmba indirimbo udapfunzwe wicwa ibintu bita- bita- bita- bitagaragara ahandi hose nkanamusaba ko nk'abaririmbyi mboda hamwe baka- bagahanira ubwigenge bwabo nu- n'ubuhanzi bwabo nyine ku ku byo bakora bagafatana mu nda muri afurika kugira barebe kuza abumvise aho uwundi yatoseje bakafatana mu nda ku- mu buryo bwose ari ukubaburanira ari ukugira iki mugabo baka- bakagumana akarangamutima k'umwuga wabo ariko bakabikora bari hamwe ikindi nacyo namubaza nk'abaririmbyi bo mu burundi benshi barataye baromoka barahunga kubera barembejwe no kuronderwa no kwicwa ni- n'ubutegetsi buhari bariko babafasha iki nk'abaririmbyi bagenzi babo murakoze urakoze ah, priscilla hari icyo wasubiza kuri ibyo bibazo bya hakizimana ariko hari n'ikindi kintu avuze ah, uburyo mwafatana ah, nk'abahanzi ah, kugira ngo ah, mutezanye imbere hanyuma nanone hari n'ikindi kibazo gikunze kugaragara cyane ah, kijyanye ah, no kurinda cyangwa se ah, amategeko agenga ibihangano byanyu copyright
yego Ah, bon, iki- icyo cya kabiri ntabwo nyumvise neza pardon
icya kabiri ngira ngo yavugaga uburyo ah, mwagira uruna- urunana hagati yanyu abahanzi mugatezanya imbere
Ah, ya so icyo ni ikintu cyiza ni ikintu ngewe nshyigikira ku giti cyanjye Ah, nkaba ntekereza ko ah, gushyigikirana tura twakorana abahanzi b'urundi n'abavandimwe bacu Ah, ngewe um, ndi open kuba nakorana n'abahanzi ba- ba- ba- bari bari bo mu burundi bashoboye kandi barahari benshi so ah, gushyigikirana rero ni ubufatanye hagati yacu kandi numva ari ikintu cyiza vraiment urakoze kuri telefoni turi kumwe na clement clement mwiriwe neza
mwiriwe neza uri he clement
ndi muhanga mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ndagira ngo mbere na mbere munsurize uwo muhanzi priscilla arakumva muraho muraho Eh, igi- eh, igitekerezo cyanjye ndagira ngo atubwire ese ni irihe banga yaba yarakoresheje mu gihe gito gishoboka kugira ngo abe ari muhanzi wa mbere eh, ugira indirimbo irebwe cyane kuri youtube ese nyuma yo kuba ari we muhanzi wa mbere ni icyo ateganya gukora kugira ngo yagure umuziki eh, nyarwanda akoresheje nk'indimi z'amahanga
urakoze clement priscilla asubiza ibibazo bya clement Ah, mbona ibanga ryo ntaryo nta rindi virama ni uko ah, nshyira imbaraga n'umutima wose mu ka- mu kazi kanjye mu ndirimbo mu bihangano byanjye ibindi byo ni imana ibitanga ni ubuntu bw'imana ntabwo navuga ngo hari irindi banga mfite ryihariye Um, ikindi um, ikindi cyari iki
Ah, ndibaza ko ahanini ah, icyo uteganya gukora kugira ngo ah, urusheho ku- ku- kugira ngo ibihangano byawe bigaragare cyane Yeah, bigaragare so cyane ikindi- cyane mu ndimi z'amahanga mu ndimi z'amahanga ya so iki icyambe ikintu nshishi- nshishikajwe nacyo nshyize imbere ni ugukora izo ndirimbo ibihangano byinshi bihagije kandi iki kintu avuze cyo gutangira kuririmba mu ndirimbo z'amahanga ni ikintu natekerejeho ni ikintu natangiye indirimbo yanjye izakurikira indi warandemewe nayo ah, ikaba yararangiye izahita isohoka nayo mu gihe gito cyane iririmbo iravanze iririmbitse mu mu rurimi rw'Icyongereza n'Ikinyarwanda so ni ni gahunda nitabiriye cyane nshaka gutangira kugira ngo umuziki wacu nawo ube wakumvwa n'abanyamahanga warenga izo mbibi ukagera ukagera kure ukaribyo twifuza hari ikindi kibazo ufite Clement
nta kindi kiri ni ukubashimira cyane murakoze urakoze cyane uh, Clement nawe uh, kuri telefoni kandi turi kumwe uh, nta umuntu twari dufite kuri telefoni ashobora kuba uh, uh, tumubuze uh, Priscilla uh, ugereranyije umuziki uh, urimo gukora ari wigeze kubikubaza uburyo wakoraga umuziki ukiri mu Rwanda n'uburyo ukora ahangaha muri leta zunze ubumwe za Amerika ese uh, ni ibiki ushobora kuba warakuye muri iki gihugu uh, wavuga ko byakubereye impamvu yo kugira ngo umuziki wawe urusheho gutera imbere
Ah, muri iki gihugu ah, navuga ko mbona higiye ni kuva kera ntabwo nabimenye ngeze hano gusa ariko ni uburyo bakora umuziki wabo mu buryo ah, buri porofeshono mu buryo ah, bita ku bihangano byabo kandi banareba inyungu byose donc hamwe Um, so yeah, so ibyo ibyo byo nta nta rindi banga namenye ngeze hano ahubwo nk'uko nabisobanuye umuziki wanjye mbona nakoraga kera n'u- n'ubu utandukanye n'ubu kubera ngo imikurire niko navuga kuko um, narakuze mu miririmbire no mu mu buryo muri pe- muri personnel so ibyo nabyo bikaba bigira uruhare mu mu mu kuba habaho iryo tandukaniro ese kuba ah, uri hanze y'u rwanda cyangwa se uri hanze y'akarere aho ufite abakunzi benshi umuziki wawe urakungukira
umuziki mbo ntago kunyungukira ngewe burya ndeba eh, n'uku- n'ukundi abandi mbo abantu bavuga nyamukuru um, navuga ko kuta- utanyungukira nk'uko abantu batabitekereza ariko ah, icyo ngicyo si cyo nshishikajwe nacyo kano kanya kandi nzi ko n'ibindi bizaza nk'uko ah, bi- bikwiye ariko kano kanya ikintu nyamukuru ni uko nageze abahan- abakunzi banjye ibihangano binogeye bibanogeye ah, ibindi byo bizaza uko bikwiye ariko kano kanya bikaba bitari ku rwego donc ah, twavuga bw'inyungu bugaragara ariko iyo kuba we iyo iyo uza kuba uri mu karere nibaza ko ah, wakabaye ukungukira kurusha uko u- bimeze ubu ngubu
Ah, mbonye iki kintu sinakicara ngo gihamye neza neza ariko ah, mbo uri uri ah, navuga ngo ijya buza umu- umugani ukwiye sorry ariko ya ntekereza ko hari kuba harimo um, difference cyane cyane ko ngewe mba ndino nzifatanya n'amasomo nabyo ntabwo ah, mbona eh, mbo- umwanya navuga uhagije kugira ngo mbe na na na inyungu cyane gusa Mm.
kano nk'uko nabivuze ntabwo ari cyo ki- kinshi- kinshishikaje cyane um, ariko ya bizaza bizaza icyangombwa n'ibyo ndimo ni ni donc icyo kintu cyo gukora ibihangano byiza binogeye abafana banjye Ah, k- akenshi na kenshi abahanzi cya- mu- mu- muririmba cyangwa se ah, mwandika indirimbo mukurikije ibyo mubona muri sosiyete Ah, nk'ubu utari mu rwanda birakorohera kugira inspiration cyangwa se ah, eh, ikintu gituma cyangwa se utekereza ku ku ndirimbo runaka wifuza gutangamo ubutumwa
yego ntago ngo nta difference n'uko nyine tuta- tutari ntari mu rwanda ariko ibindi byo nta kibazo nta kuko iki ururimi ururimi ntaho rujya nkanjye ikinyarwanda n'ururimi rwanjye rwa mbere so um, ni- niyo inspiration burya aho aho ibiva cyangwa se abo bantu n'ubundi baba bakwinsipira cyangwa se izo situation ziri ahantu hose abantu burya ba- ba- baca mu bintu bimwe abantu bagira amarangamutima amwe so nta kintu nta kintu uh, bya- byahinduyeho kuba ntari mu gihugu ya radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni turi kumwe na tiyeri tiyeri mwiriwe neza
niba neza uri hehe tiyeri
iri kigali ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye gifite eh, ngize amahirwe nari maze igihe mfite ikibazo ku- ku bahanzi Mm.
none ngize amahirwe ko ndose uwo ndakibaza mu mu buryo bwimbitse Mm.
ubu- ubundi iyo ndi ko ndasoma ibinyamakuru cyangwa ndiko ndumviriza iradiyo ndumva aba- abahanzi usanga bafunzwe bagira ko baririmbye politike cyangwa ugasanga bamwe ba- ba- barahunze igihugu bakangazwa ku mvo z'ibyo baba- baririmbye none ah, abahanzi ba- baba bafite amategeko babagenga cyangwa baba bafite ihuriro ba- bashobora gufatiramo impanuro cyangwa ba- bakungurana ibitekerezo kugira ngo bamenye ibyo bahanga bitabagirira ingaruka mbi cyangwa cyangwa bidatuma ba- bateshwa ku mwuga baba ariko barakora kugira ngo bakore mu mwidegembe cyangwa mu bwisanzure Eh, bada- batagize imbogamizi y'ibyo baba bihangiye bonyine
urakoze Thierry Ah, Priscilla wasubiza icyo kibazo cya Thierry mbere yuko dufata abandi Ah, mbonye icyo numva navuga kuri kuri ubu bw'icyo kintu abantu nabo ntabwo ntabwo tu- nani nk'abantu basanzwe ntabwo turi hejuru y'amategeko So, ah, ibyo uhanga cyangwa se ibyo uririmba bigomba kuba ari ibintu byubaka abantu bitari ah, bitari ikintu donk ibintu bitari negatifu wenda bifite izindi izindi consequences ariko mu gihe uririmba ibintu byubaka abantu ibintu birimo ah, amahoro n'urukundo yanumva ari ibyo ariko waririmba wenda ibi- ibitandukanye ndumva uba utari hejuru y'amategeko nta- ntabwo turi hejuru y'amategeko natwe tu- twubaha amategeko nk'abandi bose
urakoze Priscilla turi kumwe kandi kuri telefone na nitunga mwiriwe neza
mwiriwe bigenda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
ubundi ikibazo mfite nashaka mbaze uwo muririmbyi kisira hafi y'abarundi turamukunda cyane ku ndirimbo akunda kuririmba nashaka ndamubaza akabazo kamwe hari akajambo avuga ngo umudendezo nashaka nkatwe abarundi adusigure mu kirundi cyiza nyine icyo ari cyo yoba ashatse kuvuga hari akabazo kagira kabiri nshaka ndamubaza ati, none ari nk'iyo aho hantu ari kuko numvise ko atari mu gihugu cy'u- cy'u rwanda aha- aho hantu ari mu mahanga birashobora kumworohera gusohora indirimbo nk'uko yoba anabisohorera mu gihugu cy'amavuki azo nari mfise n'ibi urakoze nitunga Ah, Priscilla kora mu nganzo zawe z'ikirundi usobanura umudendezo
ngo ntabwo ibyo birangoye ntabwo mu kirundi nzi ngo kuko ntabwo nzi ikirundi ntabwo nzi ngo nabisobanura gute ibyo naririmbaga ni ibyishimo nyine bi- bi- birenze donc ha- umudendezo mu kinyarwanda ni uko mbitekereza ni um, donc ibyishimo bi- bi- bi- byinshi hahantu uba wumva unezerewe uri ahantu um, donc hashimishije cyane mu kirundi byangora kuba nasobanura uko icyo bivuze mu kirundi kuko ntabwo nzi ikirundi sinzi niba wafasha edi wowe wenda uzi ikirundi kundusha ubwo turaza ku- ku- ku- ariko ibyo ari byo byose nk'uko bisobanuye umudendezo n'ibyishimo birenze ndibaza ko ibyo ngibyo bisobanutse kuri uwo mugenzi wacu uhamagaye
Okay.
Ah, turi kumwe na viyateri kuri telefoni wiriwe viyateri
Nyiriwe ndabaramukije uri hehe
Bujumbura Burundi ikibazo cyawe
bwa mbere no kumuramutsa Princess turamukunda cyane hanyuma mu- eh, muze kumubwira tugirire akapera gatoya kantuze k'iyo ndirimbo nyene mubwire arakumva Eh, ndamubwiye aze kungirira akapera Eh, priscilla ba- gerageza
Ah, nubwo ari mu gitondo cyane aho ngaho san francisco Okay, reka ngerageze
duhuza amaso nkananirwa kwifata ngo umutima ugasabayangwa
Eh, arakoze cyane hama ikindi ni ntuze message ashobora guha ibihugu biri mu ngorane muri ino minsi n'aharirimba indirimbo ziri ntuze ziri romantike ibintu byu- by'urukundo by'amapeti cyangwa urukundo mesaje ashobora guha ibihugu ibi bya a- cyane cyane abaturage cyangwa abanyepolitike sudani cyangwa uburundi cyangwa ibindi bihugu biri mu mu ngorane kuri ntuzeyi kuri muri Mu bibazo.
ibihugu biri mu ngorane a- a- i- mesaje ashobora guha abaturage cyangwa abanyepolitike
priscilla
ntabwo mesaje nta yindi numva ah, ari amahoro numva ari urukundo kuko hari urukundo haba amahoro numva ah, abantu baba bagakwiye kwitabira gukundana kurusha ibindi wenda bi- bitari basenya cyangwa se bitabafitiye ah, bitabazanira amahoro So, so um, turabasengera bema cyane kandi um, tura- turizera ko ibintu bizarushaho ku- kugenda biba byiza ama- n'imana i- idufasha cyane ariko message nta yindi ni ugu- gukundana abantu bakwiye gukundana kuko urukundo ni amahoro urukundo ruzana ibyiza kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose
urakoze priscilla urakoze nawe viatel reka dufate na manirakiza mwiriwe neza
mwiriwe mwiriwe ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye cya mbere nagomba kubanza kuramutsa uyu mucuranzi w'umunyarwanda tiyambu cyane
muraho muraho amakuru yanyu
ni ameza turashima kabisa turaryohewe rwose no kuba tukumvise kweri ariwe batumiye asigaye tumuhimbaye cyane rwose murakoze cyane nanjye nishimiye kubana namwe
natwe ngaha mu burundi kwaje turifuza kwene wowe rutemberera rimwe ukagira n'igitaramo ngaha i bujumbura ariko wapi kweri yashobora duheze rwose twese
Ah, ah, ntabwo nkumvise neza pardon wa- wasubiramo ngo ngo warabahebye i bujumbura oh ntabwo nabikora na- vraiment mu bujumbura ni ni icyifuzo mfite kuzaza kubataramira kandi ah, nageze mu karere kacu ntabwo nagenda nciye ku ku rugo nawe i bujumbura ni nk'iwacu mu rugo so ya nza- nzaza vraiment kubataramira
ugerageza kandi wongera una- unaturirimbira indirimbo bashobora gusubiza hamwe abarundi cyangwa abandi bantu bose baba baracanyemo Mm,
Yeah.
indirimbo zubaka imitima yaba ya- ya bamwe ya bamwe tuba byifuza kuza zishobora na zonyine ya rwose urakoze manirakiza reka dufate na diomede diomede mwiriwe neza
tuwe neza ndedigwe ego ikibazo cyawe muraho ku ijwi rya amerika turaho namwe murakomeye i burundi Eh, turaho mu burundi ngaha i bujumbura ego manje kuramutsa manje gusuhuza mutumire muri kumwe ngaho barakumva
ego na ego ego ndashaka namwibarize mutumire muri kumwe ngaho alo baza baza turakumva diomede ego jewe nda ahantu bita i bujumbura ahantu bita kuri sagavodo nashaka namwibarize nyakubahwa mutumire twebwe ino hari akaba- aha- aha- hari ahantu hashasha bita kuri sagavodo ngaha i bujumbura mwebwega nyakubahwa muba mufise inguvu ze kugira mutu- mugendere ahantu bita kuri sagavodo kuko kenshi cyane ngaha ayi- ariko aho ariko ndi Dio- barabakeneye Dio- cyane Dio- rwose Diome- kugira diomede muterere muze diomede mu- muririmbe cyane kuko natwe ino mu burundi turabakeneye cyane rwose kuko turabye indirimbo z'umu- z'uwo muhanzi zira- ziratu- ziratu- zira- ziratunyotera kabisa ziratu- zira- ziraturyohera cyane rwose urakoze diomede ariko ah, ni- nituguha umwanya ntukajye uwukoresha kwamamaza
Alo?
diomede urako- urakoze cyane priscilla reka ah, ndamwibariza ki- akabazo ka kabiri nako ngaho kabaza
yego mutumire nashaka namwibaze mutumire mwebwe ga mutumire mwebwe muba ko tu- twumvise mufise indirimbo iyo ndirimbo mwebwe muba mufise indirimbo zingana gute muba mufise nki- eh, nka kose zingahe mu- mugira ino mu burundi canke iyo hanze murakoze
urakoze priscilla mu magambo makeya cyane indirimbo zingahe ah, umaze gukora ibitaramo bingana gute
mbonye indirimbo zo aha, mbona nyinshi zi- zishobora kuba zimaze kurenga zigeze nko mu icumi ubu ngubu ushizemo nizo nakoreye mu rwanda naho ibitaramo byo ntabwo ndatangira kubikora nk'uko nabivuze ndi gukora kuri alubumu yanjye ya mbere ndifuza kuyirangiza noneho akaba ari bwo ntangire ibitaramo Ah, ya, nicyo namusubiza
urakoze priscilla iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni turi kumwe kandi na ezekiel mwiriwe neza
hano neza idigwe uri hehe
ni bujumbura ikibazo cyawe
yego minagomba mutangure mu nda mukiriza uwo mutumire arakumva muraho muraho Hama nago- yego yego mituri ngaha kandi turakomeye turanda hanyuma hanyuma nagomba kumenyesha vurema ko indirimbo ziwe duhora tuzumva ni ukuri ziba zituryohera cyane rwose nagomba nagomba kubaza ko aho yoza mu burundi vurema natwe tukamubona tuka- tukumviriza igitaramo ciwe twarayo bafise umugambi wo kuzoshika ino mu burundi nibwo tubwire amahoro
nzaza nzaza i burundi vraiment ndabyifuza kandi nagize mu karere ntabwo nagenda nta- ntaciye mu burundi nzaza kabisa urakoze prisila iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri aka kanya reka tubareke nanone mwumve zimwe mu ndirimbo za princess prisila indirimbo icyo mbarusha
byo kwigirayo ni nyinshi nkemera kwirwanira n'abisize inyuma kwibasirwa n'agahinda kubikirwa n'ubuzima nabyeretse irembo nabonye ubunongorera utubanga uzuze interuro zanjye tugahuza iyo mvuze amera umuyobozi antwara yigenyese uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira awurungano yo icyo mbarusha yo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha sinzigera mbisha nubwo iminsi yaduhinduka nirinda gutanga amasezerano ntazigera nsohoza andi nakugenda nseta ibirenge sinifuza kumurekura habe na rimwe turi kumwe ambera umuyobozi antwara yigenyese uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano yo icyo mbarusha yo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha sinzigera nsubira inyuma no no no uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano iyo icyo mbarusha iyo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha uyu munsi njye nahisemo bidahinduka nabonye icyo naratira aburungano iyo icyo mbarusha iyo icyo mbarusha icyo mbarusha icyo mbarusha
Iyo ni indirimbo icyo mbarusha y'umuhanzi Princess Priscilla akaba ari nawe mutumirwa wacu uyu munsi aho tuganira ku ntambwe ikomeye cyane yateye mu minsi ishize aho indirimbo ye nka paradizo yaririmbanye na Meddy yaciye agahigo mu Rwanda ko kurebwa n'abantu barenga miliyoni mu gihe gito imaze isohowe kuri YouTube Ah, kuri telefoni turi kumwe kandi na na Gilbert Gilbert mwiriwe neza mwiriwe ikibazo cyawe uri he Gilbert
mbo je ndi mu burundi mu kayanza ikibazo
Eh, akabazo kanje nagira mbanze felicite umuririmbyi barakumva ego mumumpere mwiriwe
Priscilla baragusuhuza
Eh, mumumpere mwiriwe Eh, murakomeye rero turakomeye amakuru yanyu Eh, aka- cyane kuri ko imana turashima rwose kandi indirimbo zanyu zira- tu- turazumva hano mu kayanza kandi ziratu- ziratunezeza cyane mwakoze cyane Eh, ahubwo gusa akabazo kanje nagenda kwibariza nagira nkubaze ni ryari muzoza kudutembera ngaha mukaza kugira ngo mukore konsere natwe abafanzi bawe twishime
Eh, nk'uko nabivuze kare ntago ntago nzi umunsi nini mu igihe n'umunsi ariko nda- ndabyifuza ni icyifuzo mfite gikomeye cyane kandi nageze mu karere nzaca n'i burundi ahantu vema ntago nagenda ntahaciye nzaza vema ni ibintu nifuza cyane
yego yego urumva gusa ni mu kayanza ni mu burundi muzohagere kabisa abafanzi bawe tuba tugu- tugutegereje rwose nzabikora kabisa murakoze Eh, ahasigaye yo mugire imigisha mu byo mukora kandi imana ibaje imbere kabisa murakoze cyane ndagushimiye cyane urakoze ah, gilbert Ah, priscilla wigeze kutubwira imwe mu mishinga ufite hari indirimbo warandemewe uteganya gushyira hanze ah, mu cyumweru gitaha ariko se iyo urebye ah, mu migambi ufite ya kure urifuza priscilla umeze ute
Um, bo imigambi ya kure mfite ndi navuga ko um, guverinoma nyamukuru ni uko umuziki wacu wa- wa- watera imbere donc ukagera ukarenga ukarenga akarere kacu ukarenga i- iriya soko yacu ukaba wagera n'ahandi ukaba wagera inaha abantu bakawumenya bakamenya ah, bakatumenya twebwe so ya so icyo nicyo numva verima ari ikintu mfite gikomeye ku mutima Ah, kandi ubwo ngiye gutangira kuririmba mu zindi ndimi indimi za- z'abanyamahanga indimi donc wumva ndi mfite icyizere kandi nzi ko ah, n'ubufasha bw'imana icyo kintu nzakigeraho Ah, ya so nicyo nagusubiza ese ubundi ubona umuziki nyarwanda uhagaze ute muri iki gihe
Ah, mu muco nyarwanda navuga ko wateye imbere navuga ko ah, ugeze ahantu hashimishije uko byahoze siko biri Ah, ubu ngubu ukaba utunze abahanzi bawukora ukaba ah, donc abantu abahanzi bamaze kuwitabira bawukora nk'umwuga So, navuga ko umaze kugera kure kandi ku rwego rushimishije urakoze priscilla iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema kuri telefoni turi kumwe na leonidas leonidas mwiriwe neza
mwiriwe neza amahoro ni amahoro uri hehe
i bujumbura ikibazo cyawe
reka kwari gusa kuvuga yuko uyu muhinzi mwatumiye gusa dukunda ibikorwa byiwe Mm, hanyuma tukamutera intege mu bikorwa akora kugira ngo abandanye hanyuma niyaronka akanya agasindire n'i bujumbura aragenda kugira ngo aze guteremesha abana b'i bujumbura u- u- urakoze cyane Ah, Pris- priscilla wige- eh, hari ikindi kibazo ufite leonidas oya cyari icyo urakoze cyane Ah, priscilla wigeze kuvuga ko ah, uteganya gushyira hamwe indirimbo ya indirimbo zawe ukazikoramo albume Eh, ese ibi ni ibintu uteganya gukora vuba
yego ni proje niyo niyo proje nshishikaje ubu ngubu Ah, kandi izo ndirimbo zose zimaze gusohoka zizagaragara kuri iyo album n'izindi nyine nteganya gusohora mu minsi iri imbere rizaba yitwa gute niba atariba Um, mbo ntago ubu ngubu ntago nahita ah, mbi- mbivuga kubera ko ntago irarangira kandi nshobora kuvuga ngo izaba yitwa gutyo ejo nkabihindura gusa ah, ni nzabitangaza kandi mu gihe kitarambiranye twavuze uburyo umuziki nyarwanda ugenda utera imbere ah, ariko nanone n'ikindi umuntu atakwirengagiza ni uko uwo muziki cyane cyane mu bari n'abategarugori nawo umaze kuzamuka ese hari nk'ibibazo ah, abakobwa cyangwa se abagore bashobora kuba bahura nabyo mu bijyanye n'ubuhanzi cyangwa se hari ibyo wowe wigeze uhura nabyo
Um, ngo ntabwo njye ntabwo navuga ngo ntabyo nahuye nabyo ngo njyewe ku giti cyanjye um, kuko twagize amahirwe yo ku- yo kuba mu gihugu twebe um, aho uburenganzira bw'umugore cyangwa umudamu bu- bu- bushyigikiwe dufite ubu- ubwisanzure busesuye Um, gusa ibyo abakobwa wenda navuga bahu- mu mu gihe cyashize cyangwa se n'ubu ngubu wenda duhura nacyo ni ikintu cyo um, cyo kwakirwa mu mwuga w'umuziki Um, navuga ko mu kugira ngo abantu bakwakire cyangwa se abandi bantu b'ababyeyi cyangwa abandi bantu baba bari koshi yawe gikunze kuba ari ikintu kigoranye ariko kikaba nacyo ari ikintu cyagiye gihinduka uko igihe kigenda gishira so yani ikintu gishimishije nacyo numva gikwiye kwishimira ikibazo ahanini gikunze kugaragara ni ikibazo kijyanye no guhuza umuziki n'umuco cyane cyane ahangaha ah, bikunze kwigaragaza cyane mu mu mavideo cyangwa se mu mashusho aho ah, nko muri ibi bihugu byateye imbere cyane usanga abakobwa cyangwa se ah, abacuranzi b'abagore eh, akenshi ubona basohora indirimbo basa nkaho bambaye ubusa bateze imbere ubusa ah, ariko u- ugasanga sosiyete nibyo ibi nibyo bintu iba ishaka kubona icyo kintu cyo guhuza umuco imyambarire mwebwe ntago bibagora nk'abahanzikazi b'abanyarwanda
Um, nkanjye ntabwo bingora navuga ko bingora kuko nk'uko wabivuze um, ubu uba wi- uzi iby'iwanyu donc turi abahanzikazi b'abanyarwanda ndi umuhanzikazi w'umunyarwanda So, ni ukuvuga ngo ah, mfite indangagaciro zingenga cyangwa se imyitwarire runaka ngomba kugira muri ubwo buhanzi bwanjye so ntabwo bingora kuko nzi uwo ndi we kandi nzi ko ah, ari inshingano zanjye kuba napurezeva uwo muco bakora um, ibintu donc biri bidahabanye n'uwo muco wacu hanyuma se wowe iyo ubonye i- i- a- a- abo bahanzi bandi bo mu bindi bihugu tuvuge nka hano muri amerika wowe ubibona ute
Ah, mbongeye mbi- mbifata nk'ubu ni uburenganzira bwabo niko njye mbibona nshobora kutabishima cyangwa ngo mbinenge ariko ah, bihabanye n'ubundi- n'umuco wacu niyo mpamvu ah, tubibona wenda tukaba twa- twa- twabi tubibona nk'ikibazo ariko nk'uko na- mbivuze na- ni uburenganzira bwabo ni mbona umu- nta muco mbese wabo ubabuza kuba bakora icyo kintu cyangwa se kuri bo ni ibintu biri normal so um, ariko nyine mbibona nk'ibihabanye n'umuco wacu urakoze reka dufate umukunzi wa nyuma aron aron mwiriwe uri hehe aron
yewe ubundi bujumbura neza na neza mu ngagara ikibazo
mfite ikibazo n'intererano mu ma- mu mi- mu masegonda make cyane umwanya ura- uradushiranye intererano yanjye ya mbere ni uko umuziki w'umunyarwanda cyane cyane tuwukunda rwose rwose rwose ubu ni ukuvuga hari nubwo ntabwo usanga umuziki ibintu iwacu i burundi twawe bagiye ugasanga tuzi ko turumviriza umunyarwanda hanyuma ikibazo nacyo nagira mbaze uwo muhanzikazi
ndakumva
ni ni ikijyanye n'ukuntu cyane cyane abaririmbyi b'abagore cyangwa b'abigeme usanga kubera iki bibagora guhitamo umugabo bibana kenshi na kenshi niyo usanga byakunze gushyika ugasanga yabuze umugabo uwo- uzi gusumbira uwo bana nicyo kibazo nabwo mudaba mudamubaza priscilla byarakugoye nawe
ngo ibyo ibyo ntabwo mbizi njyewe kandi sintekereza ko byakugora wabonye uwo imana yakugeneye cyangwa uwo umutima wawe washimye ndumva rwose bitakugora ntabwo ah, yeah, so ni uko njye mbibona
ku baririmbyi benshi cyane cyane b'abagore
mbo sinzi numva bita- bitaku- mbo njye numva bitazangora nimbona uwo nguwo imana ya- ya- ya- yampitiyemo cyangwa se njye uwo nashimye
cyangwa usanga nawe byaramaze kukugora igihe atari gitoya
urakoze aroni kuri icyo kibazo cyawe nshimire abakunzi bose ba radiyo ijwi ry'amerika bagize uruhare muri kino kiganiro mu masegonda make cyane priscilla ubutumwa ku bakunzi bawe
Eh, mbo ndabashimira cyane vraiment abakunzi banjye ntabwo mpema kubashima ndabashima kuba um, bakomeje kunshyigikira ba- bari hirya no hino abo bo mu karere kacu mu gihugu cy'u Burundi iwacu mu Rwanda bose muri rusange n'aho bahereye hose ku isi ndabashimira cyane cyane mbikuye ku mutima um, kandi nkaba mbararikiye gukomeza kubana nanjye gukomeza ku- kunshyigikira muri ah, muri muri muri uru rugendo niyemeje ndabashimira kandi mwebwe ibyiko wampaye umwanya tukaganira Ah, kandi ikindi nk'uko nabivuze nkaba ndi gukora kuri alubumu yanjye ya mbere ah, kandi nkaba ntageze kure Eh, so yeah, ndararikira abantu kwitega ibintu byinshi gukomeza um, kuntera ingabo mu bitugu kugira ngo ah, uyu rugendo dukomeze mwakoze cyane urakoze priscilla natwe hano ku ijwi ry'amerika turagira ngo tugushimire kubw'akanya waduhaye kandi kuba igihe cyose tugukeneye eh, witabira ibiganiro byacu urakoze cyane priscilla murakoze namwe inshuti mwari muduteze amatwi nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire na fatuma alemasi karara wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro muri studio ya karindwi mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi ry'amerika
turi kumwe abifuza ko kuva nakumenya wanyibukije umudendezo